Suuraa kanaa akkan dura dursoo suuraan tun suuratu tahriim je'amti isiin suuraa madiina'aati aayaanni isi'ii kudha lama lakkooysi isi'ii jahaatamii jaha isiin eegaa suuratul hujuraatii buute bismillaahi irrahmaani irrahiim jalqabni suuraa tanaa maqaa rabbiitii يا أيها النبي يا إرجماخي يا محمد لم تحرم ما أحل الله لك مالف والربين هلال سيقول إيه حرام إفرت قوتا مالف والربين دلقوا سيف جيس سرا إفتوتا وأن نبي محمد إرا إفتوه kan rabbiin maa irraa if dhoowwisa je'een dayma takka gabrittii isaanii tan mootin misraa muqowqis isaa erge tamaariyaa je'amtu isii ifirratti haraameyse wanni ifirratti haraameyseef gaaf tokko jaartin nabii hafsaan nabi muhammad manatti dhiiftee warra isaanii ziyaaruu dhayxe duuba hoggaa deebitu gabrittii nabi maariyaa mana is itti garte hoggaasan hinaaftee booche isiin boonyan nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu isii cal'isiisu'uuf takkaa isii jaalachiisee cal'isiisu'uu jecha yaa hafsa gabritti in akkatti jaaladhu tana amma eegu narratti haraamii ittin ida'amuu cal'ii je'een ammas wanni ida'e akkan an maariyaa ifirratti haraam godhe aa'ishatti hin himin je'een maalif isaan lamaan gabrittii tanarraa hinaafuu turan ammoo gabrittiin tun tan beera nabii hunda keessaa ilma isaanii ilma isaanii ibraahim isaanii dhalte eegaa khadiija'aatii duuba Hafsaan kan nabi Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu dubbii tana dhoysi nam tokkotti illee hin himin hin odeessin je'een kaateti aa'ishatti himte gammachiis jecha waan isaan lamaan hinaaffii isi'ii qabaniif jecha hoggaasan nabi Muhammad aaree beera isaa hundarraa hanga baatii takkaa kakate. Duuba rabbiin nabi Muhammadii gabrittii ifirratti haraameysee ifitti rakkise kanaa rahmata godhu'uu jecha akki je'een yaa ergamaa kiyya maaliif waan rabbiin sii geessise sii bal'ise ifirratti haraam gootee ifitti rakkifta tabtagii mardoota azwaajik waan rabbiin halaal sii godhe ifirratti haraameysu'uun jaalala beera keetiti barbaaddaa gabrittii tee maariyaa ifirratti haraameysitee gaafa mana hafsa'atti itti ida'amte duuba akka hafsaan gammaddee sii araaramtuuf ifirratti haraamessitee maaliif isii ifirratti haraamessita haa tayuu rabbiin haraameysuu san sii araarame dhiifama sii godhe beeki wallaahu ghafuurun rahiim rabbiin kan namaaf araaramu kan rahmata namaa godhu wanni nabi dalage dil'ii miti waan irra caalu dhiisu waan nafseen feetu dhiisu'u qad farada allaahu lakum dhugumaan rabbiin shari'aa isinii godhee heera isinii kaa'e taxillata aymaanikum heera kakuu teessanirraa hiikattaniin yoo waan kana hin dalaynu takkaan ni dalayna jettanii kakattanii duuba kakuu sanirraa deebi'uu feetan akka itti dilii kakuusanii jalaa baatan isinii godhee jira sun yakka kaku'uu baasu'u sun kaffaaraa kaku'uuti wallaahu mawlaakum rabbiin aanaa keessan kan bakka rakkattan hundatti isinii dirmatee isin gargaaru kan amriin teessan harka isaa jirtu وهو العليم الحكيم ربين بيخا حكماك أبو وان قبروت إساتف تلتي بيخو ملي وان برتي هن أججو وان قبروت إساتي ميدا بيخو ملي وان برا وان بررا هن أوو وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قاف نبيين قريب بير إستي وان أيساء أديسن دبتة جئ ربين نمني إسان وان سرئي إتي أديسن بير إسان الرا حفصة انت لأمري sirriin isaan itti odeessan maariyaa ifirratti haraameysu'u takkaa dayma kan nam tokkottilleen himin je'een ammas sirriin biraa tan is itti odeesse abuubakrii fi umar khaliifaa islaamati tayan jechu'uuni haa gammaddu'uuf jecha فلما نبأت به دوب هقا حفصان وان سن عائش أتي أوديسته تكا أوديستو دليهن أبو سيته وأظهره الله عليه هقا سم ربين نبي محمد أكا إسين أوديسته بيسس عرف بعضه garii waan isiin odeessitee isi'ii himee sun maariyaa yookaa dayma ifirratti haraameysu'u wa acrada an bacd ammoo garii sirri'ii kan isi'itti odeessitee isiin aa'ishatti odeessite nabi muhammad hin odeessine irraa cal'ise kabajaa isiidhatiif ammallee akka sirriin sun nama keessa hin facaaneef munaafiqni yoo dhagaye fitnaa kaasanii waanyumma'aaf jecha hizdi'iif jecha falammaa nabba'ahaa bihii duuba garii waan isiin odeessitee hoggaa itti odeessee maa odeessite je'ee komatu qaalat man anba'aka haadha an sirrii tee hime eenyutu siin je'e isiin waan aa'isha irraa dhagaye seete qaala nabba'ani alcaliimu alkhabiir rabbii waa hunda keessa beekutu kan waa takka isarraa hin dhokanne rabbii waa takka isarraa hin dhokanneetu naa odeesse rabbiitu naa him je'een hoggaasan beeytee cal'ifte duuba rabbiin hafsa'aa fi aa'ishaadhan akki je'e in tatuubaa ila allah yoo towbattanii gara rabbii deebitan faqad sagat quluubukumaa qalbiin teessan jallattee jirtii gara waan nabi muhammad jibbuu jallattee jirtii sun inni maariyaa ifirratti haraameysuu isarraa gammaduu keessanii kanuma nabi jibbu jibbitan ni qeebalamtan وإن تظاهرا عليه ammoo yoo towbatuu diddanii nabitti roorrisu'uuf walii tumsitanii wal gargaartan فإن الله هو مولاه ربين أنا نبي كان إسا تمسو كان إسا قرقارو وجبريل جبريلس تمس إساتي تكايو قول إساتي وصالح المؤمنين ققار ور ربت أمنيه هندي قول إساتي إسان أبو بكر في أمري علي ربين إسان الرها جالته والملائكة بعد ذلك ملائكنس إيجا ربيت في ققاري مؤمن توتتي ظهير قول إساتي إسن الرت إساف تمستي عسى ربه إن طلقكن ربين نبيف إفق بيجرة يو إسن هندهيخه أن يبدله أزواجا خيرا منكن بير إسن الرجال إساكن أوف مسلمات ألا إسلاما دبي ربيت في دبي إرجما إساء أجيس مؤمنات كالربي في رسول إساء أمست قانتات تن إبادا ربي جبيست تائبات تن بدئر ديبت عابدات تن رب إباد تن إساف ججت سائحات تن صومنه الدميست تكايو تنقر ربي ديمت إباداه الدميسؤون سيبات بير في وأبكارا دبرلي إساف كنا بيخا يا أيها الذين آمنوا يا ور رب اتأمنه قوا أنفسكم وأهليكم لبوا تيسني في نما كيسن اللي إيجا نارا وقودها الناس والحجارة إبدا قران إسان ما في أجأر إيجا إبادا رب الرت إسان اتسؤون الرت جبيسؤون أحكام يوكا هير شريعة برسيسؤون عليها ملائكة إبدا سنره ملائكة أتجرى غلاظ شداد ملائكة رحمتنا مانقول تن نما قبون أكا نيان نمت مئايوت اتمئايو تن تلقاء بالذات أكا ربين فدت لابتو إسان لكويس إساني خد أسقلي توتا خد أسقل جتشو لا يعصون الله ما أمرهم والربين اتئسان أجج دلقني أجج إسر همكا هنددا ويفعلون ما يؤمرون وان ات أجج من أكما ات أجج من ات دلقا وان دلقا سنرا إسان أو هنجروا rahmata namaa godhu'uu fi wanni biralleen waan dallansu'urraa uumamaniif qalbiin isaanii namaan jiitu kuffaarri hoggaa ibidda seenu wanni isaanin je'amu يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا ور رب التكفر أرأى أزريهن همتنا إيفمهن قافتنا إسن هم فيدوا إنما تجزون ما كنتم تعملون جزان أرأق النمتا وانما إسن الدنيا أرتي دليدني دبرستني يا أيها الذين آمنوا يا ور ربت أمني توبوا إلى الله جر ربي ديبئا وان دلي تيهن درا توبة نصوحة توباك القل ديبيك القل دلي رب الرا توبتون تكاتو قدتو شرطي صديق أبدي sun tokkoffaan dilii san dhiisu lammaffaan maalifan dalage je'ee sheenayu sadaffaan ittin deebi'u je'ee murattu ammoo dilii namatti dalaganirraa tawbatuun sharxii sadeen dabarsine sanirratti sharxii afreeysa'a ida'atti sun waan namarraa fuudhe deebisu yoo mijjaaye yookaa dhiifama gaafatu tawban waajiba عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم يو أكست توبة ربين دلي تيسا إسنيف أرارما ويدخلكم جنات جنة إسنسينسس تجري من تحتها الأنهار جنة مسنو إسا جلل قوت أوليقيات يوم لا يخزي الله النبي قل يا ربي نبي إساهن تكيسن إبدا سؤول والذين آمنوا معه قل يا ربي ور نبي إسات وج أمنه فول كفارا درتي hin xiqqeessine guddisee darajaa isaanii ol fuudhuu malee nuuruhum yas'aa bayna aydiihim mu'mina ifaan isaanii gaafas fuula isaanii dura deemeti dukkana siraat isaanii ibsa wabi'aymaanihim ammallee ifaan isaanii gama mirga isaanitiin jira gaafas ifaan mu'minaa akka ji'a halkan dukkanatti isaanii ibsa duraa duuban mirgaa bita'aan kan kuffaarri dukkana keessatti kukkufu ormi mu'minaa kan nuurri takkaayuu ifaan isaanin marsee siraax irra yaa'an sun yaquuluuna rabbanaa atmim lanaa nuuranaa wanni isaan je'an yaa rabbii keenya ifaa keenya nuu guuti hanga jannata seennutti wanni isaan akkana kadhataniif ifaa munaafiqaa kan duraa dhaame arganii nurraa dhaamaa sodaatanii akka duraan dhaamne rabbi kadhatan hanga jannata seenanitti waaqofir lanaa dilii teenya nuu araarami innaka calaa kulli shay'in qadiir ati waa hunda dandeessaa wanni si dadhabsiisu hin jiruu يا أيها النبي جاهد الكفار يا إرجما خية كفارة ميلولات دولي والمنافقين أمو منافقة ميا لولاتي متي دليل في رجاء إيمانة اتدولي جلنا الرادابس wanni munaafiqa miya lolaatiin itti hin duulleef isaantu afaanin islaamaye'eefi isaan akka islaamati jecha'aafi nabiin isaanin lolu'utti hin ajajamne miya lolaatiin waqluz alayhim isaanitti jajjabeessi afaani fi garaa laafinaan isaanii wajji hin deemin isaan xixu'uu fi itti dallanu'uun wajji deemi isaan xiqqeessu'uuf humna isaanii cabsu'uuf wama'awaahum jahannam bakkeen kuffaarri aakhir'atti qubatu ibidda jahannami wa bi'sa almasiir yaa hammeenya bakka isaan itti deebi'anii ormi islaamaa gariin nama keenyatu kuffaara keessa jiraa aakhir'atti sababaa isaanitiin miidhamnaa sodaannan ormi kaafiraa kan islaama keessaa fira qabu sababaa isaanitiin aakhir'atti fayyadamnaa kajeellan rabbiin jara lachuufu dubbii fakkeessee dhiyeessee akki je'e ضرب الله مثلا للذين كفروا ور كفر كان فر كينيا كان إسلاما nu fayyadaa yaaduuf wanni rabbiin fakkeessaa godhe takkaayuu fakkeesse imro'ata nuuxin wamro'ata luux jaartii nabi nuuxi fi jaartii nabi luux kaanataa taxta cabdayni min cibaadinaa saalixayn beerri lamaan sun gabroota keenya gaggaarii lamaatu if jalaa qabaatuu ture isaan nuuxi fi luuxi fakhaanataahumaa duuba beerri lamaan sun isaan lamaan ganan itti amanuu dhabu'uun jaartin nuux tawaahelaa je'amtu wanni ummata isi'iitin jettu nuux maraa ta'aa waan inni je'u hin dhagayinaa ammoo jaartin luuxu keessummaa isatti ummata badaa dhiira barbaadu qajeelchiti halkan ibidda bobeessu'uun guyyaa aara aarsu'uun kan inni dhoysu falam yughniyaa canhumaa min allaahi shay'aa nabi nuuhi fi nabi luuxu waa takka عذاب ربي بير إساني لمان سنرى هندي بفن نبي تيو إسانتي وج وقيل دخل النار وان بير لمان سنين جأم إبد سينا مع الداخلين ور إبد سين وج نمني إسني درمة جرو وضرب الله مثلا للذين آمنوا ربين ور إسلاما كان في الرئساني كفار كيس جرو كان آخر أتي نميد أني صداتنيف والنفكيس امرأة فرعون جارتي فرعون آسيا انت لمزاحم إسين nabi muusatti amannaan fir'aawna ajjeesaa je'ee akkasitti ajjeefamte eega azaaba hamaa azabee akki itti cunqursuu ture harka lamaanii fi miila lamaan adda addaan mukatti hidhee dhifeeti. aduu keessatti dhagaa daaku'uu guddaa qoma isi'ii gubbaa kaayee amanti irraa deebi'i je'aan duuba hoggaa aduu keessatti dhiisanii biraa deeman malaayikan gaaddisa irra qabdi booda keessa dhagaa siidaa guddaa irra kaayaa je'ee ajaje duuba hoggaasan hoggaa isaan dhagaa siidaa guddaa fidan irra kaayi'uu jecha إذ قالت والنجت رب بن لي عندك بيتا في الجنة يا ربي خية إفبرت جنتك يستي من ناجاري ونجني من فرعون وعمله فرعون في شنقرسا إسرا نجان باس جت دوب ربين mana jannata keessatti isi'ii ijaare isii garsiise wanajjinii min alqawmi alzaalimiin ammas akki jette ummata fircawnaa warra nama cunqursu jalaa najaana baasi jettee kadhannaan rabbiin isi'ii dirmatee ruuhii isi'ii keessaa fuudhee jannata geessee kuffaarri dhagaa siidaa qaama lubbuun keessa hin jirre irra kaaye azaaba isaanii jalaa rabbiin nagaya isii baase ومريم ابنة عمران أمس فكي براتي ربين ور أمنيف فده سن مريم انت لإمراني التي أحصنت فرجها تن سال إسئي حرام الراء تيسته تكا شرموط أم الراء إفئيد فنفخنا فيه من روحنا دوبة مرموك أولو إسئيت جبريل اتأفوفه قلنس سن saala isi'ii gayee nabi'iisaa ulfooyte wasaddaqat bikalimaati rabbihaa isiin tan diinaa rabbii isi'ii dhugoomsite wakutubih kitaabban isaatis dhugoomsite wakaanat min alqoonitiin isiin warra akkaan ibaadaa heddummeessu irraa ti darsiin dhibba sadii fi torbaatamii torbaffaa